it's green for me. Standing alone can be a heavy load. But my vows I won't be breaking. Though my heart is aching, I got a word and I won't let go. It's your will I'm seeking, so I keep on believing. I see it now. Alright, my people, I salute you and welcome you now to Farming Things on Inform Me Radio this uh, morning i salute una well well my name na olayemi mm-hmm. i know say dey always happy me to enter studio and for today farming things before we enter wetin we wan talk about because today we wan talk about a fruit you know say we dey talk about boosting our immunity boosting our immunity mm-hmm. and all that and there is no better way to boost our immunity other than say make we dey chop fruits and vegetables fruits and vegetables so because of that today we go talk about one fruit wey dey in season right now and uh, <laughs> when uh, me and my bro one of my brothers wey dey for inside studio here dey talk about the fruit na i come talk say the ones wey dey for society wey dey for market right now e go the body go dey yellow as if the thing don ripe o oh. but by the time you bite the thing you go see say na one wey dey don cook but there is a but if each and every one of us get the tree for house, for house we go dey see am eat fresh when the season dey around when we dey grow up i remember say my papa house no no fruit tree wey no dey there na mango na uh, pear na apple lemon uh, sorry i say apple um, mango oranges lemon fruits dey always dey pawpaw all those trees dey so anytime wey the fruits dey for season we dey get am to chop that same principle now we no dey do am again everybody want clean compound no tree and all that no be you dey complain just now say your house na so so hot e dey hot because trees no dey god wey create the trees e know why so instead wey we go plant trees wey go dey mess up the place make we plant fruit trees wey go also dey give us food to chop so na mango na we wan talk about today but before that i go like make we make we talk about one young lady na na medical doctor she be o but she be farmer she dey associate more with the farmers than even the medical uh, profession wey she she get her name na tamara happyface kaunda na be her name i one meeting wey uh, food un set up wey dem take discuss eh, agriculture and eh, the youths na im di young lady sit up abi stand up come talk some kind of. things adeoma mind? know say you don't. you don't listen to the that uh, video yes. mm. so maybe we greet our people then we go just sharparly sharparly if una gree finish sharparly sharparly talk about am before we go enter our fruit for the day now mango we go talk about the health benefits of mango It go get things wey we go tell you by the time we do check check Eh, wey go blow your mind you come dey say eh you dey commonize am before mm nothing wey you suppose dey commonize by the time you know the health benefit brothers to you yeah my people like dey salute everybody this morning we thank baba god as all of us obviously today my name na adeomo akawo and i dey welcome una to farming things e dey interesting no go anywhere because you go enjoy why you join us today mm-hmm. eh well my country people like i talk before um, na me and my brother oga mike um, make nobody ask me what do you do for a living <laughs> because to wake up for nigeria come out na still a living you know a, <laughs> na, na work on your own so <laughs> my country people i dey greet you now na well done. Mm-hmm. all right so, so i send the video so make una watch am ahead. Yes. Uh-huh. wetin wetin uh, when una lis ten to that young lady wetin una get in fact first of all wetin enter <laughs> una mind first of all the motivation eh say medical doctor get passion for agriculture like that yes and say make we eh, make make make make agriculture uh, sexy sexy you know ah. <laughs> to attract yeah making agriculture attractive and uh, funny enough why she dey talk i dey remember you know when you did mass com it get you with the call communication a different format and we get one of the format now pictorial communications mm-hmm. spatial temporal codes and all of those very very important so and she talks say if you check in the business world one thing when they make people get interest in business now the caption when they see either on their advert page or the way they see the write up go fit get them interested and so when you even when we dey do design then at the time when i dey into graphic work um, when i dey do some printing work we discover say sometimes even when you go see some churches or maybe muslims dem wan do uh, printing of a particular design. thing mm. they need to look for a very fine face person put um, put very good Holy Ghost better butterfly and <laughs> uh, all those kind things, so that when you see am go get interest to read the message when follow the picture. Mm, mm. And so, first of all, uh, this lady they advertise or they advocate rather mm-hmm. they advocate making agriculture attractive, and it's true. you know i remember one time when we dey discuss ways when we go fit take improve on our agriculture i discuss that matter say agriculture no be carry hoe on your shoulder and cutlass and constantly look dirty mm-hmm, mm-hmm. so as me now i be farmer i I diversify into many areas but i dey very clean You know and other kinds you know hmm. i i try to let people understand that period say agriculture no be dirty business and because of that make we no they look am as the last thing when i no get anything to do again for life Now there i suppose go i don't try politics e no work i don't try government work e no work i don't try to become a police officer and soldier They no take me Now make me start farming no farming now. first of all now business hmm. because of that your design for your business card suppose be fine and because of that this lady they advertise i mean they advocate say when people they do united nations and those when they organize international conferences on agriculture summit and whatever May they try to make sure say They dey look for attractive young people when they involve in agriculture that was why she jocularly used the language he said, look go to my page just pick my picture <laughs> pick my picture pick my picture mm. uh, because i young mm. I, at least no matter what when somebody see me the way i be go, one young guy somewhere go dey interested say if this lady is as fine as this ah uh, me too i wan go into agriculture and it's true because when you look practically all flyers on handbills on pictorial uh, messages concerning agriculture Now, person wey old where where he dey inside farm. Mm. Yeah exactly hmm. and e no dey ever speak good e mean say agriculture is made for those who are who are already on their way out wey don retire mm-hmm. hmm. like uh, like our civil servants now you know say they say they go soon cut cut dem dem uh-huh. reduce merge merge uh, agencies once merge come like that e mean say sacking ah. don enter so so those ones na. and make una no forget we dey discuss the issue of say make dey employ everybody. dem come dey run now into eh, family. into family <laughs> so it is not supposed to be the last part when all things have failed na place where agriculture wetin that lady dey advocate and i seriously really stand with her on that matter say make we make agriculture dey attractive whether in the hand bills when you dey print them whether for print media whether for eh, no be say you dey try de uh, delegate uh, you no value the old people wey dey into agriculture but we dey try to bring in new hands into agriculture and therefore make we no dey look am say na just old men and old women business na e suppose be no every young person suppose dey interested in agriculture and that go make you know say e no be business when e suppose dey dey stained with dirty old age mm-hmm. mm-hmm. rag cloth e eh, e eh, e eh, no be so i remember say i i move one i move around one company recently i discover say they get overall what they tell they work but when they finish from that place and they come outside you greet this guy good morning sir but if you wear your overall you come to the begin dey ask yourself are you serious so it just be like mechanic wey understand itself Now packaging when the package is done I make you go there go there, use diagnostic machine yeah. on your car so what it make you feel say you no fit still repackage the farming to make am dey attractive, attractive. Oh, to oh, people. Oh, all right, thank you. You know, see for that clip, she talked about uh, the finance where where yes. they get. <laughs> make we talk about that one. Okay. He said the the interest. Yeah. Rate, the loan. Yeah, you even uh, mentioned you mentioned yes. the, you even mentioned the loan aspect. Uh, so the loan. Now, if you look at me, whatever we dey talk about, I say nobody wan. How can you give somebody loan? and the repayment forty percent no to me that one is impossible na. who you blame. na the government because even. who who, who i mean na no be the na the person wey take wey take wey accept am na you blame now no be the person wey na buy first because. in, uh, in no. the first place no be you go meet say make dem give you loan yes, so even if dem dey if dem dey offer you uh, somebody dey offer you something dey chook am for your face must you take it. you know why i dey talk here because. Mm -hmm. Mo will pray make we not dey frustrated for life. <laughs> we will never be <laughs> frustrated. you, know, you know why I dey talk so because e get level. E get where person dey reach. E be like say no get option. Even though you carry am give am say times five, that minute the person wan collect am, e get this hope say. I go succeed. I go succeed. You know why I dey talk so? There was a time before I meet this wonderful crew. I come dey say I wan find bus carry you understand and somebody wan give me bus bus wey buy about seven fifty to eight hundred then then by the time reach there they go come do the pay everything go come be one million you go come say you go come pay two point five million thank hmm. god say i meet this crew because me ready to carry am then you know why because i dey tight corner then i dey look am say my family i no fit leave dem like that i no fit just leave dem and if you look am then eh person dey hustle dey do labuku everything you come dey look am say that one at least you just know say you focus on this thing so na that situation na dey make people dey do because if you look am to me eh na very wicked thing be that these people no want make where africa grow whether we like it or not make okay. we just forget. make we even use the case study of nigeria may i just quickly add and join. Mm. you know i do one small waka waka on a loan loan matter i be brief you one time mm, yeah the na so so waka waka we dey do so that we eh, go fit share information with even right now the the thing still dey o dem dey call am non non non banking non whatever they just give different names <laughs> and na the same source but when i check the very period they were giving that loan it was nine percent of mm. how much you collect nine percent of wetin you collect just be like say person give you something still collect the same ten percent and na federal government o for mm, nigeria mm. then they now go come make policy you know on the issue of sustainability o they come go come talk say interest rate for banks say make they drop am why because of sukuk bond wey dem take yes but dem now increase interest rate for those when they take loan from government see you, you i don't know if you understand where where exactly, i dey go exactly yeah. now first of all the sukuk bond treasury bill uh, all of them they drop all you remember there was a time when the state government when the nigerian government drop all of them their interest the thing come collapse people come dey vex say dem no go get involved in buying uh, getting involved in treasury bill and uh, this thing then even interest rate for inside bank bank no kuma come dey give interest again but when you go for that loan they go tell you nine percent the condition for it be say you go still give if you take ten million na ten percent of ten million you go give the person when hand over the check to you okay. so you now do a negotiation it's not a part of your loan o oh. no. i mean part of the interest o oh. ah. no it no be part of the interest <laughs> mm -hmm. now wetin make me bring the matter up you come discover the conditions involved in getting that loan a lot of people come dey withdraw they were not willing to further push the thing when you go see somebody go dey tell you say you go give me one million you go give me five hundred thousand naira you that one na to settle tell you thank you as you hand over this check then you come dey pay nine nine percent to the loan the government give you every month mm. alongside a percentage payback of capital when people come check am a lot of people come talk say for the same country when tax no let me rest now i wan for collect loan dey pay nine percent and at the same time the same government go come and collect tax from me and then i go still use five hundred thousand or one million naira bribe at the end it was a very heavy thing so the thing come be you come imagine say you take ten million naira you dey pay nine hundred thousand naira back every month hmm. outside the real capital how much you make from your farm every week. Mm. so when you look let us be very sincere government policy on agriculture international policies on agriculture has never favored the poor except a group of people when they involved in the same game na so i just see am in a big time those big time farmers so na wetin she dey try na wetin she dey try pursue be that say you no encouraging farmers you give me at forty percent hmm. and you are expecting that i will progress with my agriculture and still be involved in eh, eh, exportation i will still be involved i go still dey involved in say i dey make people i go still even become employer of labour hmm. you know when you put all of that together she also made a point about that exportation say person wey dey village another is finish i want to involve in uh, exploitation so you first have to feed yourself yeah hmm. when she discussed the issue of uh, uh exploitation e say you first need to get enough feed yourself and your immediate environment before you go get wetin you go sell to external community which i be wetin i dey always talk na wetin you dey advocate every time i say our country na consuming nation so why we go dey focus so much on uh, uh, exploitation exploitation wey e be say more we import more so why we no fit process the thing and use am for ourselves for here and the market dey here and the market dey here if we start to process am we go even create create more jobs instead we go we go farm the thing dem go buy am cheap eh, export am go that side then they dem come bring the finished product we go come buy am expensive hmm. our government no fair to us anyway uh, <laughs> make we enter <laughs> make we enter wetin we wan talk about today na mango na we wan talk about we go talk about some health uh, benefits of mango you know say this na the season now yesterday night now i i i ate um, two mangoes before i slept <laughs> and by the time i wake up this morning when i go do the business of um, of a presidential business oh man White it was uh, a presidential business <laughs> uh, the thing the thing come out smoothly you know that kind thing now <laughs> so as we dey prepare for this thing i come say okay make we do check check on this um, on mango the health benefits i go i go start with una no una start na open <laughs> well <laughs> um, you know say like me uh, if to say na that time we still dey climb fence i for go climb your fence because i know where the mango dey hello hello hello but just off his mic off mic i no <laughs> fit try am now because. but the funny thing you know say i tell una say that tree no be my house na branch na branch na branch e dey branch e dey enter my compound so all of us wey dey for that zone dey enjoy the mango together one two three four houses na eh, dey enjoy one yes o one tree four compounds dey enjoy am so if those of una wey dey lis ten if una wan plant mango tree una plant am for one corner position am for one corner like that so that everybody go dey enjoy am. and it's true. <laughs> now that was that was the tree in my father's house that was how it was. Mm that in fact my papa compound na public compound once eh, mango season dey reach like this then especially when rain dey fall oh boy you go see all the children wey dey for all around dem go rush eh, come no be small big man children o oh. <laughs> immediately after rain na so dem go run come enter compound to come pick the mango because dem believe say the small breeze go don drop some oh yes e dey always drop it was fun you know as i dey remember all those memories now e, e dey give me joy and and then i dey wish am say every other person wey dey come up now please plant a tree in your house mango tree na make me dey talk say if to say na the time we dey climb fence you know say <laughs> somebody make this statement eh, former america president say if you no do stupid things <laughs> when you dey young so wetin be the things wey you wan laugh about if you don grow old <laughs> he say wetin be the stupid things e no mean say bad things o oh, as in certain things wey children dey do like that one we say they go rush come by the yeah. time dem go reason now when they don grow don be adult dem come dey laugh themselves. see me o oh, me when i go fit buy mango <laughs> when dey down i no go dey run go fit mango before. you know say that one person uh, you get person wey wey talk say him know us he come dey talk about. yes that, yes that yes yes of, of, we don talk am severally. was it mm -hmm. this year I mean last last year. last year na she take talk am they say you remember that compound though. how did they go and all that you know <laughs> so all right so straight so, to the fruit. so uh-huh. like uh, the mango when i read am me i come sharp i surprise am me because i can't dey look and say even me at least i know mango about mango <laughs> but when i look and read the things the vitamins and everything i can't know say i dey learn i don't know anything the only thing i know about mango na to plug and chop. Mm -hmm, and say e dey sweet because if you look at i no even know say dry mango dey possible mm-hmm. yes yes no but as i dey read am na if not be say na eh, how dey dey call am information source i dey read am now if na person tell me maybe i for argue small first because <laughs> i no dey argue to win i go just argue small to see if the person go really give me more points ahead then i will na shut up na so i take dey learn so everything wey i dey see here e dey surprise me mango i remember when we dey grow that time eh mango season i dey eat mango to stupor no be say go come we dey eat am well and when i dey see say e even dey one of the benefit na for skin and hair also mm. i come dey remember then because my skin go dey shine they go dey call me boko. which cream you dey use and the person of me that time no dey use cream o ah yes at times we fit manage rub vaseline then when harmattan come if uh, our body dry small our mother go carry cane flog us say oya go rub vaseline so i still dey remember say then na this mango tree, because if you look at other fruit i no too dey eat am apart from this mango and banana na really mm. like well well then maybe apple which one na that one na imported i not too dey eat am much so this mango eh we go encourage people make una really go into am when we dey talk say although e dey very expensive now because i buy how many the other day at the end of the day na only one i fit eat inside because when i bite the first one okay, e no good bite the second one not be say e dey expensive na say you buy the wrong one for uh-huh. me for me the amount of money wey you spend take buy fruit e, e, e dey worth am e no be waste e make una dey look am say e dey expensive that's why we dey even encourage people now say make dem dey plant their own so that dem go fit dey eat am as as at when eh, as as dem like and as at well when due and over the years i don even notice say some people wey get all these fruit trees for their house dem dey even use am take dey make money during the the season. exactly some of them dey sell am. Um, go come begin sell am so that go come even bring income come for you oya make we talk about the the health uh, benefits the vitamins and all that. yeah um, uh, before i run enter health benefits mm. i wan make we realize say eh, mango na plant wey get season and e no be shrub na complete tree yes and e dey of different species you have the pointed ah, type so many species e get the e get the pointed type e get the round shape type e get the the triangle type of mango and mango get the kerosene type odor of mm. mango. e get one wey dey call sherry mango. yeah mango get the um, there is sucking uh, uh, mango. no apart from sucking those ones are general names mm, for mm. different species of mango. mango get another type we call the rope type mango. yes ordinarily on e own e get rope wey dey tie am for inside just to keep the seed that is the purpose of it. Mm. but na God create am like that as you are chewing it e go be like say cell e go be like say na cell dey inside. gum your teeth. Completely, dey run enter your and then you are pulling it down like wey dey sleep now but the reason why that thing dey there one na to tie the seat because the the the cap dey quick open and then two on im own e dey act as binder and at the same time fibre mm. <laughs> to mm. consumers so now let's come to why we even need to eat mango of any special when you dey eat i know a lot of people don really like the kerosene type of mango mm. because people look at it as an animal for to feed animals. Mm. Uh-huh. That is why if you go around, except in the forest where the thing germinated by itself or um, one animal carry and go drop the seed, people mm. know they plant they know the that, that species of mango. Now, when we come to the issue of mango, the uh, the the one that people generally eat, they all practically have the same type of nutrients and minerals and vitamins however you can kill the vitamins involved if you force ripe them so, which means all those ones wey they dey boil now yes you dey damage am already you no no nutritional value ah. so oh, ah, once wow. once you don force mango ripe or you pluck am down and then you come cover am heat am either with water sun or uh, you bake the you make the place hot for am to ripe you have reduced the value of that mango mango dey at optimal value when am naturally ripen yes e dey get wetin we dey call sucrose because of people wey get diabetes and whatever dem dey feel say e no dey good but mm. to an extent i go still tell you say e dey good so na gi yes so but e still dey good in the mm. sense say e dey help on your system to flush out some of the things your body no even need okay So the only thing is that you now limit you you limit your consumption rate not to not to go high with people when they just with a very free head to consume as much as they can. You know, normally even as, as green leaf day, so green day, individual differences according to the state of the colon now they determine the way people react after eating after it. After eating, okay. the same thing it is with mango. Now mango highly rich with fiber naturally, and one of the things when they with mango be say it has apart from the issue of vitamin c b a and e vitamin e on its own e really dey high that is why e dey help with the skin texture and funny enough there are some species of mango when ordinarily na only pepper you go fit see am that is where you dey find out say mango dey very special mango has apart from the normal write up about mango mango hmm. has collagen content hmm. when they bind the skin together and so that is why when the collagen content of a mango work with the vitamin e of a mango the skin is expected to react by being glossy mm. the shines and make you look as if say nothing and then the hair follicle they get revitalization the hair the hair follicle they get revitalization and because of that you you discover say instead of weak hair of uh, um, there is a particular vitamin uh, nutrient if e no dey the person body ordinarily you dey see say hair dey fall comot for people head yes you know say -huh. then at a point we come dey talk about people wey dey get bad hair before hair dey fall hmm. you discover say some small small bubbles dey come out when they dey call hair rashes mm-hmm for people when they use maybe wrong clip at a barb, you they see the things for their back of their head, uh, and yeah. then at later you come they see and for center of their head, you go they come out, then small, one hair go just stand, they come they separated. Hmm. What in mango they do be say it e they help to recover the skin to become the way it e ought to be naturally. Mm. Now, when it e they what it make mango they very special be say it boosts body immunity. Yeah, improves con- improves concentration, improves concentration and, eh, and mental mental health yes content now, and iron content now wetin make when we dey take you know if we if we if we just name them people will not understand more <laughs> because if you now say when mango dey help to improve concentration that thing you can only get it from ginseng root it's a plant as well so you can imagine say mango dey contain am because mm. of the extent to which the tap root dey go dey go okay. so e distributes that thing the natural thing wey dey inside soil when e dey give that power to ginseng mm. because ginseng get the way dey convert am in the soil as a property for the for for effectiveness when make am get efficacy on on memory retention yeah but mango has it because mango does the same conversion with ginseng root you understand so so because of that e dey give down to the tree on its own mango dey good but the uses of the tree the kanda that mm. one another day uh, discussion. E, even the mango seed. now yes hmm. yeah. the mango all, seed have uses but now when you just chew mango you throw away you throw away the, the seed on its own now plant when if the environment is okay one small little cold weather can make it start germinating. Mm. now we don talk about the issue of boosting the immune system and it has a very is very rich in alkaline you know why mango dey among the fruit like avogadro when dey fit help to improve the alkaline body system mm. to a particular percentage when the body will not be vulnerable to cancer um, cancer attack and so cancer yeah major uh, uh, diseases and uh, whatever so when you check mango is a very powerful fruit when we no suppose dey alter a process so suppose dey leave am make leave am as god has a way he does it and na him make am get him season yes so uh, despite say we dey we go list all of them as the thing be mm. for vitamin c aspect it helps wound to heal faster and because e still contain some content of vitamin k associated with the same vitamin c e dey improve clotting okay you know when you when the human body system lack vitamin k It a quick you e dey allow quick escape of blood from the body hmm. and once the blood especially the red blood cells are escaping you see people going into anemia situations and all of that hmm. and then when it comes to the consumption of this thing because it's very it's highly rich with fiber it they do one funny work people say when i do when i do business with mango i know they let uh, chamber rest the truth of the matter is that that is one sponge you need mm, to clean the to column clean, to clean the colon, because the colon is one place where you know we change our sponge people change sponge every year mm-hmm. but nobody go buy sponge for stomach <laughs> and and it's the source of death mm. to hmm. all mankind because of that sometimes you need most of this fruit and that is why we encourage people to even eat vegetables vegetables the I, real reason I is love to eat fruits yes, and vegetables and vegetables the reason is not just because you dey take am dem go say e go improve your alkaline system the main reason is because that is the only thing that can help you flush your your colon mm. and the colon is one of the dangerous part where digestion and redigestion dey take place mm. and because of the danger behind redigesting already digested food you see people when they get these issues they dey quick go into wetin we dey call ulcerative colitis na big name when normally we dey call osa. okay thank you. so <laughs> now when this stage don reach people when dey check themselves say you dey develop things like this you need mango to flush so that the healing process can begin. Hmm. you need mango and fruits like that to help flush and then at the same time e still vitamin c and every other vitamin into the body to quickly help the tissues start building up again hmm. so uh, make it no like supposed to take over the whole day uh, hmm. <laughs> uh, Not today <laughs> okay. okay uh, recommendation how many mangoes a day because me i no get limited. no yes thank you very much A <laughs> very good question be this many people they look at the issue of fruit to be no, when I did talk initially, I said the human body system differs. As the three of us they here, so including the engineer, we not get the same stomach structure. Mm. In the sense, our stomach wall or what we call the smooth muscle of the stomach, they get different reactions mm. at hmm. different time. Waiting they make my smooth muscle of the stomach react is different from waiting go make organ mic react. and some people dey naturally you know say dem no dey fit do do chamber visitation na once in three days <laughs> <laughs> and it's really bad to me that na sickness no ma mm, mm. since dem born dem na so dem be mm. which implies that the system has a special way e does add people like that even need the thing more more they need fruit and fruit and vegetable to constantly make dem visit constantly check at in the morning people when dey do visitation very early i mean late or should i say no uh, people when dey do visitation once in three days dem dey quick get spit for mouth yes na one of the signs dem dey quick get spit for mouth and so they will wake up in the morning first go do throw up before they go fit answer your good morning yeah because the column is reacting to something and the saliva is not interested in going there so it will not be accumulative in the mouth now because e dey alter the production of saliva and malice because of that many of us no know say all these things they are all connected because of that we constantly need fruit that will make you over time before you know the issue of mouth odor all those kind of things they will go you will be thinking say you dey solve the problem of you going to do visitation in the chamber always but one thing wey you dey do successfully do you dey cure more than one sickness at the same time but mango no be tablet o oh. so now how many do i take people dey dem <laughs> they take only two and their system will just accept that if they go beyond there it will seem as if say dem dey stool hmm. if your system takes two at interval you take again Is okay if your system take one bowl you are free <laughs> however abuse e no good everything na uh, too much of everything is not good yes only bad so if you end it for uh, so do uh, uh, what i call moderation because no be tablet person no fit tell i dey recommend two for you one or three or mm, whatever mm. but the language and orange dey keep the doctors away uh, you know that uh, language orange abi apple um, orange no na apple na apple e dey na eh, eh. orange dey teach me na orange dey teach me <laughs> na e go <laughs> say na orange school na <laughs> that time dem never know say e go apple so dem come teach orange and when you look at the two they contain almost the same uh, eh, thing so what i'm trying to look at here is when you check the value of or, uh, mango you should be able to know okay my body need a quantity of this thing constantly and on daily basis so let me limit the way i consume am since i'm going to do a repetition tomorrow over and over and over so na so e be however look the best thing i will tell people when season dey we should be thinking of preservation. abi. I, I think maybe we'll discuss mm, me, further methods because, of preservation because, because and all of that. Because a lot of mango they waste during, during, during this, the uh, season you, you fit turn am to puree my daughter make uh, jam mango jam. Mm. Uh, uh, uh, she uh, make uh. jam mango jam then she also make uh, sorbet that she blend am put am inside freezer. okay so she come dey lick am you know spoon take dey carry am dey lick you can yeah. imagine. there are so many things i wan can do this yeah. this preservation wey you dey talk about so is is very good oga mike oya oh give us <laughs> some other um, some other benefits of uh, um, mango. the eh. benefit wey me dey see e shock me e shock me well because e see <laughs> am say mango dem dey also dey call am love fruit <laughs> so that one shock e shock me e shock you and i believe say e shock all of una too e <laughs> no shock me oh, <laughs> eh, oga adeomo say e no wan prescribe me wan prescribe <laughs> gather am many chop only to keep the rest for me bring dem come give me. i i i sorry for your wife. yeah? they say e also good for eyes. Mm, those of yeah. nine sabi use uh, hey, those of yeah. nine sabi use uh, uh, long vision glass you need am then e also good for digestion you know say some people dey dem dey eat everything mm. those greedy people wey be say dem no wan chop food remain for their brother mona still e also prevent heat stroke now if you look am and e good for immune system oga adeomo don still talk this one mm. why e good for immune system at least like all this one now wey we dey always dey shout say we wan. Uh, eh, wan prevent sickness all those things if you dey eat mango well well your body go dey fight for itself you no need uh, sunday sunday mercy like those days mm. no be indomie generation because indomie generation no know wetin be sunday sunday mercy. na, ah, na our uh, generation i know that one uh, <laughs> okay. uh, make i just quickly add something before we enter, enter our greek news, you see oh. yes you see um, as you just mention am um, the the content of vitamin a in mango consumption uh, consumable mango Now, one funny thing when people wey dey quick ignore you see the retina get muscles when they regulate them, and those muscles on their own they get expiry They be like say they get expiry dates when they take the function for convection especially toward the back part of the head and with the help of the vitamin content vitamin a content of the mango it. dey it it, it still get I, I, I almost mentioned am before that time when I say hair dey fall mm. and then the, the the thing naturally dey restore mm. back ahead. So when you dey consume mango, e e no just boost immunity, e dey help as well like she e mention say the vitamin A content na im dey help the eyes when you see normally na. dey prevent uh, night blindness yes, and dry eyes. Yes, and that is why they dey talk about say serving mango at night health benefit of serving mango at night. If you check one of the reason be say apart from easy digestion e no dey make even not just even the ice, not just the issue of dry eyes hmm. not just e dey help to eh, you know you talk about hasty digestion e dey hmm, haste digestion so e therefore help to make sure people stay away from constipation okay. and people are not aware that in most cases they go to hospital for stomach treatment all was just because of constipation mm. Mm. So when you now put all the nutrients together, they function together to make every organ cells in the body function optimally. But now one drop of mango now go give me all of that. The question is simply no. No. Which implies say the body builds it up over a period of time. It start improving, improving. the things when you get mm. because the body has a way of taking the nutrient in one and sending away the waste the irrespective of the work wey man go dey do you still get your own waste that is why you must do visitation very seriously. no food wey you dey chop wey you no go do visitation. so <laughs> so na the the vitamin a is very very important for it, it helps the eyes to last longer or, or, or instead of damaging quicker. Mm. Uh-huh. So I, I, I really commend you for helping us with uh, uh, well, that. Yeah, well, say those of us where they like to watch our weights, they say they also aid oh, us in weight. What funny thing? With cholesterol, <laughs> and because of that, it even helps to improve heart, the heart issues, mm. which implies if they they the triglycerides when dey the heart especially the pulmonary artery mm. e no dey e no dey stay there i don give am work with the help of mango as soon as they help remove them, the the tendency say high blood pressure sickness go ever come when we dey call hypertension e no just no fear for it correct so my people na don hear make una chop plenty mango now those of una wey never get mango tree for una house or wey una never eh, una neighbor never get mango tree make una encourage una sef so that one of una must plant mango tree so that in in another couple of years time we go dey chop eh, all of us go to chop mangoes together okay we got any business news uh, uh, agric news from tribune this morning They talk say farmers they don't urge farmers to say make they try make they embrace organic agriculture hey hey hey because we don't discover say we don hmm. discover say na im be the only way people don dey discover say it's the only way to cure sickness that are being imported. okay na really that are being imported. <laughs> Eh, because every community now in africa don dey discover say most of the diseases wey dey affect africa they no they are not no be homemade na borrow sicknesses so people should go organic so that those things can help boost their natural health against foreign, foreign attack. attack. All yeah. right. Uh, uh, and then um, uh, and Eh, nspri don inaugurate wetin we dey call fish processing center for inside kwara state eh, you know they come discover say people just dey only for you just do catfish you carry am you go boil am wey we dey call point and kill and all of that catfish business is is over but now the kwara state government come talk say no fish business na business wey e suppose dey both local and international mm. because of that they come do wetin we dey call processing center. Okay. if you dey sell if you get fish farm no wahala people will come and buy it from you process them into can keep them for those who are buying for them you can go and buy anytime which is like preserving the catfish mm. for tomorrow use okay mm. so it, it's now making farmers who are involved in catfish, catfish business, business, now have a value and the interest to continue yes. since they know the big market woman madam we will come give them the price when you like ah! the the thing wey all those market <laughs> those market women dey do us farmers eh. <clears throat> they will just throw away face if they tell you the price. that's why we, we need to we need to encourage uh, farmers to end users. exactly if we create farmers to end users uh, platform you go see say all these market women They go sit down well now? They no dey do us anyhow again abeg give yeah, us more um, news uh, kogi farmers dey appeal to uh, to both government and um, uh, both state and federal say make dem try improve technologies for what we dey call uh, rice um, rice farmers and processing of rice because you know say cocaine dey among states when they produce rice in large quantity and funny enough na them get the largest brown rice production centers for the country. Wow. And so they they don't they ask they make government do investment on it so that people go fit get rice when it e go they help their health issues. Mm-hmm. Like you know say for Edo some time ago people they throw rice throw away when they see that brown rice for inside their farm they go they throw away them. Mm. But later now people come they know the health benefit of that brown rice they now come they look for them so they need to go to Kogi to go and buy for them to if either sell or at the same time being able to now start planting. So wetin dem dey do now be say dem dey appeal to government to to now bring in technology wey go help dem to make sure say the rice processing for kogi state go get in fact enough ground like wetin you dey discuss today say you can imagine say somebody say for ekpoma no processing center because of that e go need one month for am to fit send am the rice wey e book for and the other one wey i wan just add join na uh, edo state where today farmers dey protest for uh, Edo State uh, along the line by Golf Course Road. Mm. They come uh, civil defense, SSS, and all of them from government house ride motor block everywhere. Say, so make, they no, make they now uh, So the farmers carry wood for head, and the, some of the plant cars come begin to read. They came. They, they come with nine eleven. Mm. They come park am near golf course, and then they come. They say, uh, we are tired of dying in the forest we can no longer go to farm even to even get firewood to say you want to cook since there is not be everybody get money to buy gas mm. the matter is e don tire us government answer so some of those placards wow. dey this okay. morning so a, a lot of pro protest dey edo with farmers from particular some uh, locations in the, in the state in the state na so the matter be today on the agric news platform. Mm. okay oya oya oya. Uh, uh, na uh, pursue i dey pursue una na pursue pursue pursue they say my waka comot my people make una remember say every fruit wey you get e get every fruit wey dey around you no lose cutlass or motor saw. take remove am because of flower wey you wan plant the head benefit of that thing e pass that flower wey you wan dey use money dey begin nurse every day to me i go tell you my advice now people should start raising wetin we dey call mango plantation because the economic value we no discuss am today probably maybe some other time we'll discuss the economic value of mango with time you go discover say mango can automatically make you to become richer than a cassava farmer but it's a long-term planning you need to get involved mm. for you to get it okay. una thank you well okay. my country people you know as things dey be um, i dey always talk am say depending on the animal wey dey chase you na depend whether you go <laughs> run pass with a boat or you go dey trek <laughs> if lion dey chase you you go run faster but if na goat dey chase you you go dey use leg dey push am dey go as you dey run so my country people na me and my brother oga mike i don first tell una make nobody ask me what do you do for a living o because in nigeria to wake up and waka around, na still work on our well done <laughs> all right my people i thank you na as una take listen to us this morning on farming things farming things this um, on una inform me international radio so well una know say i go always talk say person wey dey control food na im dey control the economy we don see am we dey see am so make all of us all our communities make we eh, safeguard our communities against people wey go say make we not chop so make we dey depend on other people make dey feed us the god wey give us our lands for us to to farm to take provide food for us He know why he provide am so man no go fit come take our land from us make we no dey farm again make all of us shine our eye those of una wey dey diaspora hmm, i dey talk am again and again make una no think say dat place wey una go peme so say na im be di last bus stop o no. na so una go do una generation after una go come now dem no see place take stay again so make una get the interest of una indigenous ancestral lands at heart and do something about it so till next time wey go come my name na olayemi and i salute una well well, not bye bye. I know, so I embrace it, dance in the